Aanaalee gammoojjii Gujii Bahaatti shan namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiise bulaa hedduu walitti goggodaansisan. Laf kiiloomeetirii dhibbi caalti keessa nam ba'uu dhoowwanii oobruuf waan hedduu irraan buqqisanii laftan makiinaalleen keessi hin ba'u gabaa dhaqachuuf midhaan qarqaarsi mootummaan nuu kennuullee argachuu dadhabne nami beelan akkamaa jira jedha hori lafa. Bulchiinsi immoo tundhaadha. Uummatii baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti akka guddaan nami irra godaansisan jedhan tunini hana gumii eldallootii faana liban fa'a. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhoffatuni akkan jedhee laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumii eldallootii faana liban irra godaansisanii jiran fulanni qubatu. Kiiloomeetira dhibbaaf wayin ballattii jechuun naannoo irra godaansisan. Humnaan giriifaa, humnaan baddanafaa, bulbulfaa, adaadii bokkoolaafaa, gurfumnifaa hedduu jechuu fulaan irra godaansisan tannoo ooftuu qabuuf ta'a amma ooftuun sun akkasii baddeef.
Yoo godaansisan maal jedhanii godaansisan?
Shani qallabdanii shanii yookiin bitanii jedhanii kararra godaansisan. Horiin inni qabu qorayyuu waan xiqqoo tokko wani xiqqoo inni qabu kaanam lafa waliin riddee lafa rooba sanayyuu amma horiin iyyuu beelaafuyyuu akka uqqinda deemaa jira. Walta marsaniitiin birciisan waan ta'eef.
Ardaan itti godaansisan eessa?
Ardaan itti godaansisan haala gumii daldaloo suni magaala abda bareeda suni afaan suni marsanii afaan kaan bitti akkasi qubsiisanii waraana mootummaa marsee akkasitti uummata qubata gandi boobaa bakka gadda dhanillee akkas qubata bulbul bakkee dhanillee akkas qubata bakka gubaa bakkee dhanillee akkas qubata dambii bakkee dhan akkas qubata dibbi akkas qubata fula waraana jirtu fayyuu hunda uummatii marsee qubataa jechuudha wanni inni sooratu kollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaneen kasanii hin nutuuti jedhanii wanni hamtuuni amma sana maatiin beelaan namni gaggabe hedduu.
Gaafii ati namni beelaan gaggabee jettu yoom?
Roobi dabarte guyyaa inni beelaan gaggabee uummatii wanni inni sooratu kollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaneen kasanii hin nutuuti jedhanii beelaan namni gaggabe hedduu fageenya maqaa keessa beeku tokko hin jira baggajjaa diida areeroo namni jedhanii maatii gara saddeeti qaba maatiin gara afurii gara achaan keessa gaggabdee jirti caarqolee boruu rooba namni jedhanii maatii gara sagali qaba namni gara sadii beelaan gaggabe kaalleen badhaasa galgaloo nama jedhani maatii gara kudhanii tokko qaba namni gara shanii garaachaan keessa gaggabee walirra yaanettiin yaanan qadaadaa waltu guurrettiin itti sagaleen akkanaan lubbuun isaanii qara hin baane horiin akkasi qaltittiin nama kan malkaan dabarsitullee hin jiru shanee qaltan waan jedhaniif horiin cufayyuu laakkaamettiin gabaasii wanni galmeen isa mootummaa bira jiru waan taateef midhaan facaafate hundayyuu irraa kaasanii yoonni oofruu keessatti hojjetan gara san shanee jedhanii oofruuf hin seenu oofruu golgaaf galdeessee gaaraa balleessee akkasumatti duwwaa irra irratti hafettiin miidhama akkana kan kee jiraa jiru.
Namni wal keessa yaa'e wal keessa jechuun geejjibi faan jira namni gabaa dhaqachuuf laf namni keessa hin socho'uu jettitan.
Geejjiba konkolaataa wanni jedhamin jirtu sun hin deemuu yoo jaatin harree faattee deemteeni daan bitachuu lakkisi adoo qarshii qabaatellee uummatii fulaawwa bitatuuf iyyuu hin qabu shanee geessisaa jedhani midhaan fuudhanii sirra karsaasan shanee geessisaa jedhani kokkii tokko harka qabattee dabruu hin dandeettu. Aree lakkisi.
Agiyoomi akkan walitti godaansisanii jedhan jechuun kiiloomeetirii dhibbaaf wayii tana seera baasanii jedhan agiyoomiidhaan agiyoomi akkan godhaan jedhan.
Agii fuulduratti beellama qaban ittiin nama itti deemaa jiran jiru warri namaan jedhan shan keessaa baasaa waan jedhan kan dubbatanii.
Yoom jala qaban waan kan.
Ji'a iyyuu dhikkuma hin guutin.
Bulchiinsi gaafattanii hortaa'uu jirtu.
Bulchiinsi shaneen kasan isin tuutii san qarayyuu shanee deeggaruu jirtanii isin jedha namni sigala dubbatuyyuu hin jiru waan akkasiisan sigala namni fuudhuyyuu hin jiru. nama akkan gaaggaba kan cufa jiru jetti manillee uma namni sigala qaba inni tokkollee hin jiru. Midhaan faanii akkuma nama gargaarsa uummata geessu faan dabraniin sila uummata kennanii uummata kennaniif hin jiru. Gadiin gujibaa kana harkaan lafa doora doora asi gujiin likaalleen sunuma hojii odeeffannoo gurra dheeraa hojii dhageenyu. Gadiin gujibaa kan keessa fulaan namni hin jirre hin jirtu fulaan namni waqti hin godaansisin hin jirtu. Wanni sun hin fooyyee lafirra dhabamuuf deemuu jira namni garaachuu qofaaniyyuu.
Namni kunillee olloota shanee lafarraa eeganii jedhaniitiin on isaanii keessaa aanaa gumii waldalloo keessaa afaan karaa addaa dambiitti nu qobsiisan jedha.
Gara dambii guloo gara olaan gara olaanoo nu qobsiisanii halkan mootummaa waraan mootummaan nu eega. Bosonni kan shaneeti shanee qallabdanii kan karaa irraa godaansanii akkasitti mootummaan eegamtanii akka shaneen hin qallabamne hin jedhan.
Waan isaanii ni himatan kan ka'e jirtu san.
Shana dhiisii maatiyyuu qallabachuu dadhabuutti jira jechuudha. Naannoo sunitti argina hin beeknu shana isaan baanan suniyyuu sun isaan taatutti hin beeknu.
Nami waltiin daanduu jedhanii nama kanaan rakkatu fa'aa wabitachuu dadhabfaa aannan gurgurachuu dadhabe nama gabaa dhaqachuu dadhabfaa waan mirkanaa waan gartu qabda.
Kaniyyuu namoota akkas dadhabe keessaa tokko guutuun isaati bar nam kana inni nu laakkoofnuu miti namoonni naannoo sun qubatan guutumatti bakka namni daldalachuu danda'an jiru kan nyaatan maatii isaanii bituu danda'an jiru.
Amma bulchiinsaa Nagumee Eldalloo laf shan eeguuf jedhanii olloota hedduu afaan karaa godaansisan keessa nam dubbisuu jirra. Abbuqqaa dhibaati. Shanee qallabdan jedhanii olloota hedduu laf kiiloomeetirii dhibbi tokko caaltu keessa walti godaansisan jedhanii isin himatan. Namni gabaa dhaqachuu dhiisi. Midhaan mootummaan gargaarsaa biyyaa erga fakkeenyaaf roobii dabarte keessa iyyuu bulchiinsatti jidduu gurguratee jedhanii isin himatan. loon ollaan qabla kaanitti galmeen harka mootummaa jirti ardama dheeraatti fakkeenyaaf namii beelankaa gaggabeeyyuun jira jedhanii maqaadhaanii dubbatan wanni saniin himatan kun jirti abbuqa jedhe gaafadhe.
Aanaan nagum qaba rakkoo rakkoo nageenyaa taanaa keessa jira amma shanii kanaan wal qabadhi uummatni aanaa sanii gaagaamama keessa jira tursiisee bulaa faffacee qubachuun irra uummatni walitti deddeebi'ee qubachuun hin jira.
Uummatatti fedhee qubatamoo isaantu qubsiise.
Uummatatti fedhee qubatu yuubii liiban taa'ee naga kanaa wal qabadhe rakkoo hawaasummaa isa irra ga'u rakkoo jiruuf jireenyi isaa irra ga'u kanaan taa'ee ilaalee mari'atee akkamitti rakkoo san jala ba'uu dandeenya waan jedhu yoo walitti dhiyaannee naga keenya nu eegganne taate rakkoo keessa ba'uu hin dandeenya bifammoo faffacaanee qubanna kanaan rakkoo keessa ba'uu hin dandeenye dha yuubii dhiibani taa'ee murteeffatee ardatti murteeffatetti qubatee. Akka durii faffacee qubatirra.
Lafti keessi hin baay'ina jedhan jirti. Qayyi masmara jedhanii lafti namni keessi hin baane. Ka kiiloomeetirii dhibbaaf wayi. Haaga gumeel dalloo haaga ardaa hedduu ka waraanii keessa jiru. Lafti akkas hin jirtu.
Lafti qayyi masmarii haa keessi hin baay'ina jedhan hin jiru.
Tamaan jedhanii jira.
Hawaasni saa isaa nam isaa naannoo san keessa tiffatee gara ufufee akka jiraatu wanni uummatni godhe malee wanni naannoon kun qayyi masmarii armaachitti kan namni keessi hin hojjetin jedhamee. mootummaan murtaa'ee kaa'amu hin jiru kan beeku.
Waanumatti bulchitu ardama dheeraa kan maanti jira namni beelaan gaggaggab jira yookaan ammoo namni guddoo beela.
Amma rakkoon rakkoon rakkoon amma uummatni arda jirirraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee bakka tokkotti hojja dhufu islaaftuu akka rakkoon jirtu ni mu beekama.
Taati gaarte taa kan fa'a fakkeenyaaf rakkoon ata gaarte rakkoon ata gaarte taa kan fa'a fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf ardama dheeraa irratti. Hanqutuu kanaan wal qabadhi akkuma durii midhaanii sosochiin uummataa. Bakkuma barbaadetti fuula baatetti ba'uuf galuu fi rakkoon nagaa waan jirtuuf kun dhorkameera.
Jechuun ardama dheeraa maanti jira jettee reefu ardama.
Kanaaf midhaan uummataatiin wal qabadhi wanni hawaasni irraa tajaajila argatu wal qabadhi beekumsa aanaatiin beekamee arda midhaan sun itti geeffamutti akkasitti nu barreessinee fuula midhaan itti galuu malan itti gala.
Ardama dheeraa maanti jira jette namni beela. Ardama dheeraa jechuun beela jechuun jiddu galaanaati.
Jechuun namni beelaan achi wata afaan jechuun gaggaggab afaan wanni.
Ardama dheeraatti beelaan gaggabee sun ammaan dubbii kanallee ardama dheeraatti dhufe. Dhargurraatti dhargurraatti dhugarra fagaate.
Midhaan gargaarsa dhuuf makiina jaffaa roobi dabartfaa gara nageellee bononatti hin dabranii jennaani jidduu gurguratanii jedhani dharmoo dhugaa yookaan akkas garteetti.
Midhaan gargaarsaa nageellee dhufanii jidduutti gurguratanii akka odeeffannoo nu qabnutti kunini dhara.
Arda keessan keessa gammaatam namni walitti godaansisan olla hagamta lafa hagam bal'atu arda hagam.
hedduu fulaan amma lakkoofsaan agarsiisu jechuu hin danda'u. Jechuun garuu uummatni yoo biliibaniin taa'ee murteeffatee fulaan ammoo eeddoo nageenya isaatiif jirtutti qubatee jira. Kunin ammoo agasii bakka akkasii waan jedhamu daasa waan akka hin qabneef kan jechuu hin danda'u.
Gara keessaniin namni tanaan shakkameetiin hidhan faana akka namni nuun jedhutti fulatti hidhanuu dhabanii manneen barnoota fa'aa fula hedduun namni hidhanii jedhanii nam shakkitan fulaa gamitti hiitan nam shan eettanii shakkitan.
Fulaa nama garagaraa kana itti hidhanii akkasitti nu kaafnu hin jirtullee namni to'atamuuf yakkiidilee hin jiraa. Kana ammoo laalamee qulqullaa'ee seeraan namni gallakkifamaa jiru malee akkam jedhama kanatti haa mannidha dadhabee fuula gargaraatti na midhaan kun na gubicha aanaa ta'ee labsan dhufetti hin jirtu wanni kun dhugarra fagoo.
Tagamalachuutu yaayyuu dhageenya warree lafaa ammoo waan dhaamat qaba akkuma bullulaala argaa jedha.
Addunyaa waan kan beektee qaamaan irra jite laaltee akka uummati kun qubatuuf akka waan kan hubatettiin akka wanni kun uummata kana irraa kaasee uummati kun jiruma dhamaatiin biqilsa sanaan hin dhumanne jechuu barbaada.
warra maanuun galateeffannaa viiwaayi afaan oromoo caqasuuf jirtan.